yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota wanni nu gammachiisu hiikaa macnaa qur'aanaa kan kitaaba فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمرا ورابمه أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh muhammad rashaad ilma abdullaahi harar carcar itti dhiyaadha bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti alladhiina kafaruu warri rabbii tokkichatti kafare yookaan morome kan waan inni je'u didu wasadduu an sabiilillah kanneen islaamarraa nama dhoowwan kanneen nama amanu'uu deemu amanuu dhoowwan adalla acmaalahum rabbiin dalagaa gaarii isaan dalagan duraa balleesse sawaaba isi'ii aakhiraatti hin argatan ammoo addunyaatti ni argatan akka sababaa waan gaarii dalaganiif horiin isaanii heddummaatu'uu fayyaan joollen isaanii ida'amu'uu والذين آمنوا ور رب أومس itti amane وعملوا الصالحات وان قاري دلقي وآمنوا بما نزل على محمد kanneen waan nabi muhammad irratti bu'e dhugo oomsan sun qur'aana ammallee hadiisa wahuwa alhaqqu min rabbihim qur'aanni haqa rabbii isaanirraa dhufe kaffara canhum sayyi'aatihim dilii yookaa cubbuu isaanii isaaniif araarame dilii isaanirratti katabamte isaanirraa haqe وأصلح بالهم أكسم ربين حال إساني إساني تلچه ذلك دلقا كفارا بليس دلقا مؤمنا تلچه دلي إساني إيس بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل سببا ور كفر شيطان جلد ديمني باطل شيطانا كفره جتشلين جأمه وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم أمو ور أمنه هك جل الديمه هك ربي إسان الرا إساني أفه سن قرآنا يوكا إيمانا كذلك أكست يضرب الله للناس أمثالهم ربين نمهن داف هال إساء إبسه kaafira dalagaa isaatinan balleessaa mu'mina haala isaatinan tolcha je'ee namaa ibse فإذا لقيتم الذين كفروا دوبة إيغ ربين كافرة نجبا بيتني يو ور ربي مرمي تكا ربي اتكفري قرتا فضرب الرقاب qolomata dhawaa yookaa morma irraa darbaa ajjeesaa hattaa idaa askantumuuhum hanga hoggaa nama hedduu isaanirraa ajjeeftanii laafiftan takkaa mi'a lolaa irraa qabattanii takkaa bishaan irraa qabattanii dadhabsiiftanitti fashuddul wasaaq duuba eegasii ajjeechaa irraa dhiisa'a boojji'a haadan hidha'a hidhaa itti jabeessa fa'immaa mannan ba'ad duuba eegasii yoo feetan waa fudhatu'uu malee gadhiisaa warra booji'an haa biyya ifii takkaa biyya isaanitti galanii. وإما فداء takkaa akka hori'iin if bitan godha yookaa orma islaamarraa booji'ame fidanii akka if baasan godha hattaa tadaca alharbu awzaarahaa hanga lolli dhumutti kuffaarri islaamayutti yookaa harka kennutti awzaarahaa jechuun ulfina lolaa jechuu ulfinni lolaa mi'a lolaati fi waan isa fakkaatati duuba hoggaa lolli dhume kuffaara ajjeesu'uu fi boojiyullee dhiisaa zaalika dubbiin kuffaara ajjeesu'uu fi booji'uu fi waan dubbanne sani ولو يشاء الله rabbiin odoo fedhe لن تصر منهم silaa kuffaara cabsa dandeeytii isaatin isin isaanin lolu'uu mal'etti balaa lolan tayin isaanitti ergee isaan balleessuu dandaya ولكن haa tayu wanni rabbiin kuffaaran lol'utti isin ajajeef liyabluwa bacdakum bibacd akka garii keessan garii keessaniin mokkoru'uufi akka nama dhuga'aan amanee dhuga'aan amanee fi kaan namaaf adda baasu'uufi akka kaafira mu'minaan mokkoree mu'mina kaafiraan mokkoru'uufi kan kaafirarraa du'e ibidda seenee kan warra amanerraa harka kaafiraatiin du'e jannata seenee tanaaf rabbiin akki je'e والذين قتلوا في سبيل الله warri orma islaamarraa lola kuffaaraa keessatti ajjeefame isaanii rabbii je'ee lolu falan yudilla acmaalahum rabbiin dalagaa isaanii duraa hin balleessu ni guddisaaf sawaaba isi'ii ni heddommeeysaf sayahdiihim rabbiin nama isaa je'ee if kenne san karaa waan gaarii addunyaa fi aakhiraatti isaanii tolu dalaguutti isaan qajeelcha waan addunyaa fi aakhiraatti isaan miidhu dalagu irraa isaan tiisa wayuslixu baalahum rabbiin haala isaanii addunyaa fi aakhiraatti tolcha wayudkiluhum aljannata ammallee jannata isaan seensisa carrafahaa lahum jannata rabbiin isaan beeysise san warri jannataa hoggaa jannata seenu akka waan duraan keessa galuu ture daran beekaa namaan naqajeelchaan je'uu cee'aatuma seena nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akki je'an tokkoon keessan mana isaa kan jannataa hanga mana isaa kan addunyaa beeku caalaa beeka je'an duuba namni jannata seene mana isaati fi beera isaa warra isa kaddamu odoo nam tokko hin gaafanne beeka yaa ayyuha alladhiina aamanuu يا ور ربي في رسول إساد أمسي إن تنصروا الله يو دينا ربي جبستني اتدليدا يو إساجتني ور خرا ربي ددو للتا ينصركم دينك سنرت إسن غرغارة ويثبت أقدامكم miila keessanis gad dhaaba akkana jechuun isin jayinoomseti akka kuffaara hin dheeysine isin godha jechuu والذين كفروا أمو ور ربت كفره فتعسا لهم بدي يوكا هونغماك أبني ربين إسان إكيسة وأضل أعمالهم دلقا إساني هند دراب الليس ذلك وأن ربين إسان هونغسي دلقا إساني بليسف بأنهم كرهوا ما أنزل الله سببا إسان والربين نبي محمد الرتبوس جبنيف وان ربين بوس قرآن وان إسان جبنيف إسات وان خيري تيتي إسان كاسي وان همتو لبون إساني jaalattu hundarraa isaan dhoowwa'aafi maalif nafseen namaa waan rabbiin jaalattu dhiiftee waan rabbiin jibbu dalaguu qabdi kanarraa maquun isii dhiba yoo nama rabbiin rahmata godheef taate malee duuba kuffaarri warra rahmata rabbirraa fagaatee. فأحبط أعمالهم تناف ربين دلقا إساني درا بليس أفلم يسيروا في الأرض سي ور دبي ربي ددو بيوت لفا كيس ديمني فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أكا ور ربي تبليس كان إسان درا دبري بودا كيس تاي هلالني دمر الله عليهم وان بودن إساني اتقمت ربين إساني في جولة هوري إساني بي إساني هند بلسؤ وللكافرين أمثالها دوبة ور أما كفريفس بلا أكا ور إسان duratti buutetu jira yoo qajeeluu baatanii haa beekatanii jallinarraa deebi'anii dhaalika rabbiin mu'mina gargaaree kaafira cabsuun بأن الله مولى الذين آمنوا سببا ربين درمتا يوكا غرغارا ور أمنيتا يفي وأن الكافرين لا مولى لهم سببا ور رب كفره نما إساني درمته إسان غرغارهن قبنيفي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربين ور أمني وان غاري دلقني سينسسة جنات تجري من تحتها الأنهار جنة lagootin manneen fi masnoo isaa jala olii gaddi yaatu walladhiina kafaruu warri rabbitti kafare yatamatta'uun addunyaa tana keessatti ni qanani'an waan lubbuun isaanii feetu hanga addunyaarra jiran ni argatan ويأكلون كما تأكل الأنعام إسان أكهرين نياتت ونياتا نياتو ملي ياد براهن أبا إسان والنجراتنيف قرا قوتتني وان نفسين إساني فيتو أرجتو واتك وان إيقدو أنيتين هيادا waan du'a booda isaan fayyadu hin dalagan kun haala horii'iiti wannaaru maswan lahum jara kuffaaraa kana aakhiratti manni isaanii ibidda ibidda zalaalamii itti gubatan waka'ayyin min qaryatin biyya heddu'uutu jira yookaa ganda هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك كان من درك kan ifirraa si baase kanarra jaba'aa warra biyyootaa baay'eetu jira kanneen warra makkaa kan ifirraa si baaserra jajjabo'oo ahlaknaahum kan warra biyyoota sanii fin'e falaa naasira lahum namni tokko kan isaanii dirmatee balleessaa nuti isaan balleessine jalaa isaan baase hin jiru duuba warra makkaa kan biyyateetii si baase kana mooy'uuf teessaa isaan balleessu'uu teenyaa nama isaanii dirmatu hin qabanii hin rifatin hin yaaddawin wanni rabbiin aayata tana buuseef nabi muhammaddu hoggaa kuffaarri makkarraa baasu odoo gara madiina'aa achi deemuu gara makkaa as mil'atee wanni je'e yaa makka ati biyya rabbiin biyya isaa hundarra jaalatu ammallee ati biyyan an biyyoota rabbii hundarra jaaladhu odoo kuffaarri biyyateetii sirraa na baasuu baate silaa waa si keessaa hin bayu je'e hoggaasan rabbiin aayata buusee nabi muhammad qalbii jabeesse أفمن كان على بينة من ربه سي نمني دليل يوكا رجاء إفا أكدينا هك أرد تجرو ربي إسراك أبو إسان أرم إسلامتي كمن زين له سوء عمله أكنما دلقان إساهمتون إسات بريفمتي waan hamtuu yookaa badduu san waan gaarii tayuu argeeti isaan warra makkaatii yookaa orma kuffaaratii wattaba'uu ahwaa'ahum kanneen jaalala nafsee isaanii jala deemanii muka yookaa dhagaa ibaadan kan waan san ibaadun waan gaarii tayuun itti mul'ate duuba nama akkanaati fi namni waan rabbiin je'u dhagayee waan inni je'utti dalage akka tokko akka tokkoo miti haalli jiruu isaanii addunyaa fi aakhiraatti akka tokkoo miti maaliif nama dubbii rabbii didu manni isaa aakhiraatti ibidda ammoo nama dubbii rabbii dhagayu manni isaa jannata مثل الجنة التي وعد المتقون صفتي يوكا تلمامني جنة ربين والرئيس صدات كنؤو إفقبي أكيكا إساء فيها أنهار من ماء غير آس جنة سنكيسة لقوتي بشاني تن بشان إسئي هنجرجي رمنيت جرا كان جار مسكئي جلا بوي سكاو ياو وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أما الليل قوتي آنني تن تن أمن إسئي هنجرجي رمني تجرى وأنهار من خمر لذة للشاربين أما الليل قوتي فرشؤو تن ور أجو إرادس جئو تن أجوين تن متان من أوين أكفرشو الدنيا أتي وأنهار من عسل مصفى أما الليل قوتي دايما قل قلوا يوكا ولا لآ هدؤوت كيس جرة ولهم فيها من كل الثمرات ور جنتات في جنة كيس مدان نياتمو قوس هدؤوت جرة ومغفرة من ربهم وان كن من سني وجه جالل ربي إساني أرارم إساتي أبا دوبة نمني أنني تنكيس جرو كمن هو خالد في النار أكنما إبدا كيس فكا إبدا سيني زلالمي اتقبتوتي أكتكومتي وسقوا ماء حميما كان إبدا كيستي بشان أكان أو آداء أبافمن فقطع أمعاءهم كان مرئمان إساني شري هدؤون كيساياء وهي والقطع والقطامة ومنهم من يستمع إليك يا إرجماخي يا محمد أرمى أجج ربي ددرا نما هقاءة خطبا جمعاء قراتو sidhaggeeffatuutu jira isaan munaafiqoota warra afaaniin islaamayee garaan kafare kanneen bakka ormi islaamaa dhufu hunda wajjiin dhufan jarri kun waan ati jettu sibira taa'aniiti dhaggeeffatan hattaa idaa kharajuu min cindik duuba hoggaa sibiraa bayan takkaa bakka ati jirtuu deeman قالوا للذين أوتوا العلم علمائي أصابآ كان أكا إلما عباس كنين ونبي محمد جئوا أبتوا ور بكم ستأبون أكجأن والنبي جئوا تكيس أجج ماذا قال آنفا سمال أما جئه واني هاروين إني jalqabee je'e maali je'an akkana jechuun isaanii waan ma'naa hin qabne je'e nuti qalbii goonee hin caqafne jechuu isaaniiti ulaa'ika alladhiina طبع الله على قلوبهم جرس ور ربين كفرئين قلبي إساني دبوله يوكا قداده واتبعوا أهواءهم والربين جالت إيساني واللبون إساني جالت جالت ديمني أفان أمنني قرآن كفرني خسار من يوكا بدن إسان وان دقيانين هنك أجيلا والذين اهتدوا أمو ورق أجيله إسان أرم إسلامتي zaadahum hudaa sababaa waan nabirraa dhagayaniin rabbiin qajeelloo isaanii ida'ee wa'aataahum taqwaahum rabbi sodaa isaanii isaanii kenne isaan rabbi sodaatuu waan inni dalagaa je'een dalaganii waan inni dhiisaa je'een dhiisuu isaanii kenne. yookaa isaan qunnamsiise qalbii isaanii keessa seensise فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة سور رب التكفر كان ور مكة قياما دنجتت إسانت أفو ملي وان برا وهي إيغني الساعة جتشون قياما جتشؤوا بغتة جتشون هتتمت يوكا دنجتت جتشؤ فقد جاء أشراطها دوبة على من قيام أفته على من قيام تأفته تدران بمحمد ارجمؤ جين بقأؤ فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم duuba hoggaa qiyaaman dhaabbatte akkamitti aakhiraa yaadatan gaafa isiin dhaabbatte aakhiraa yaadatuu hin dhaqqabanii yaadatanillee yaadatuun gaafas isaan hin fayyaddu yoo san dura amanan malee darsiin dhibba sadii fi shantamii afreeysoodhaa hangan. لا إله إلا الله yaa ergamaa kiyya Muhammad rabbii tokkicha malee rabbiin biraa hin jiruu beeki wanni guyyaa qiyaama'aa namaa tolu tokkummaa rabbii yaadu'u rabbii tokkicha malee rabbiin biraa hin jiruu yaadu'u tokkummaa rabbii yaaduu kee waaqa tokkicha malee waaqni biraa hin jiruu yaaduu kee itti fufi wanni rabbiin nabiin rabbiin tokkichaa beek je'eef odoo nabi muhammad san beeku akka ummanni isaa isarratti laallatu'uufi nabiin akki je'an namni odoo rabbiin yookaa waaqni tokkichaa yaaduu yookaa je'uu du'e jannata seena je'an واستغفر لذنبك دليتاتي جتشا أرار رب الربربادي yoo sirraa argamte wanni rabbiin nabiin dilii teetirraa araara rabbirra barbaadi je'eef odoo inni dilii irraa tiifamee jiru akka ummanni isaa isarratti laallatuufi nabi muhammad guyyaa tokko keessa nageenyi isarratti haa jiraatu hoggaa dhibba استغفار يوكا أرار رب الربربادو تره وللمؤمنين والمؤمنات أكسما يا إرجماخية ور ربت أمن هنداف إيرا لأف استغفار قل والله يعلم متقلبكم ربين دلقا الدنيا آتف قرق قلو كيسا نبيخة ومثواكم ammallee bakka isin aakhiraatti itti deebitan ni beeka jannata moo ibiddaa akkana jechuun rabbiin haala keessan hunda beekaa waa takka wanni haala keessanirraa isarraa dhokatu hin jiru of eega waan isinii tolu kan rabbiin jaalatu malee hin dalaginaa jechu'u. ويقول الذين آمنوا ور ربت أمنه كان تنكين كفارا اتجابي ستنجئة جهان إسان الرت درك أما قلو بربادف أكا رورو كفارا إفرا ديب سنيف وان إسان جأن لولا نزلت سورة مالف سورا قرآنا تن جهاد دبته همبوفمن فإذا أنزلت سورة محكمة دوب هقا سورا جبدون بكمتون بوفمته وذكر فيها القتال تن جهان إسام بربادا كيست دبتمه رأيت الذين في قلوبهم مرض wanni ati gartu warra dhukkubni kufri'ii yookaan nifaaqaa qalbii isaanii keessa jiru yanzuruuna ilayk kanneen gara kee laalan garta نظر المغشي عليه من الموت لالش أك لالش نما دوت اتئفته كان صدعاف يوكا جبا ساف ija ol qabatuu hin dandeenye duuba ormi munaafiqaa kunis akkasitti jihaada sodaatanii jibban fa'awlaa lahum silaawanni isaaniif gaari'ii xaa'atun waan rabbiin je'u dhagayu'u gammadu وقول معروف أما اللي جتش قاري waan rabbiin itti ajaje jaalatuun keessa jiru siin je'u bakka laalcha jibbansaa si laalan takkaa ma'naan fa'awlaa lahum jechu'u azaaba jaba'aatu orma munaafiqaatiif jira jechuu فإذا عزم الأمر دوب قاف جهان درقم قدمه فلو صدقوا الله odoo dhuga'aan rabbitti amananii waan inni dalagaa je'u dalaganii lakaana khayran lahum silaasantu isaaniif irra gaari fahal casaytum sini kajeeltanii in tawallaytum yoo iimaanarraa dubbii rabbii dhagayu irraa gara galtan an tufsiduu fil ard dachii balleessitanii dil'ii fi wal ajjeesu'uun وتقطعوا أرحامكم أما اللي رحم يوكا فركيسا إفرا مروفيتني sun waan rabbiin irraa dhoowwu nama dubbii rabbii dide wanni hamtuun sun irraa argamuun ooltu ulaa'ika warri dachii balleeysee rahima ifirraa muru sun alladhiina la'anahum allah warra rabbiin abaare kan rahmata isarraa isaan fageesse fa'asammahum haqa dhagayu irraa isaan duuche wa'aamaa abasaarahum kanneen haqa argu irraa ija isaanii qabe yookaa jaamse afalaa yatadabbaruuna alqur'aan si jarri sun qur'aana ma'annaa isaa qaqqabanii qalbiidhan takkaa qalbifatanii hin laalanii akka sababaasaniin haqa beekanii gorfaman am calaa quluubin aqfaaluhaa jarasan qalbii isaanirra danqaraan haqa seenuu dhoowwu jira haqa hin beekan إن الذين ارتدوا على أدبارهم والرئيق أمني كفره إفدوب ديبئه kanneen kufrii duraan irratti jiranitti deebi'an min ba'di maa tabayyana lahumul hudaa eeguma hayni isaanii mul'ate karaan islaamaa haqaa karaan biraa hundi baaxila yookaa hijiba jechaa beekanii الشيطان سول لهم shayxaanatu dalagaa badduu san isaanitti mi'eeysee wa amlaa lahum waan akkanaati argattan je'ee umrii dheerattan je'ee isaan hawwisiisee gowwoomsee karaa haqarraa isaan jallise isaan munaafiqootaa dhaalika شيطان إسان جلسون سن بأنهم قالوا سببا أرم منافقا يوكا يهودئي جئيف للذين كرهوا ما نزل الله أرم والربين بوس جبين ور قرآن ربين بوس جبه كفار مكة ور muka yookaa dhagaa yookaa sibiila taabota ibaadu wanni ormi munaafiqaa yookaa yahudi'ii orma kanaan je'e dhoysa'aan sanuxiicukum fi bacdi al'amr waan garii keessatti isiniin wajji dhaabbanna akkana jechuun isaanii nabi muhammad xilaata godhatuu keessatti ammallee orma islaamaa jihaadarraa hamilee cabsuun hamilee cabsu'uun isin gargaara jechu'u duuba kanuma ormi munaafiqaa kan nabii wajji jiru ammallee ormi yahuuda'aa kan madiinaa jiru orma kuffaara qureyshi'ii kan makka jiruuf dhoysa'aan dubbiisan dabarsan rabbiin nabi muhammadiif himee dirree baase wallaahu yaclamu israarahum rabbiin waan isaan dhoysa'aan je'an yookaa dalagan hunda beekaa فكيف إذا توفتهم الملائكة mee haalli jarasanii akkam taya gaafa malaayikan isaan ajjeefte yadribuuna wujuuhahum kan malaayikan hoggaa ruuhii isaanii fuutu toomaa sibiilatiin fuula isaanii keessa tumtu hoggaa isaan itti garagalan wa adbaarahum kan hoggaa isaan irraa achi garagalan gama duubatiin malaayikan azaabaa tan ruuhii isaanii keessaa fuudhu'uu dhufte dhooytu mee ormi munaafiqaa sun gaafas akkam tayan shayxaanni ar'a dalagaa hamtuu isaanitti bareechu isaanii hin tolu dhaalika akkasitti kuffaara ajjeesun sun بأنهم اتبعوا ما أسخط الله سببا إسان شيطان جلد ديمني والرب جبسيس كفري دلقنيفي وكرهوا رضوانه سببا waan rabbi jaalachiisu dalaguu jibbaniifi yookaa dhiisaniifi amanuu didanii فأحبط أعمالهم دوب سني جئت ربين دلقا إساني هند بليس أم حسب الذين في قلوبهم مرض سور أكبن النفاق آيوكا كفري أيسا قلبي إساني كيس جرو نسيني ألن يخرج الله أكربين نبي في أرم مؤمناتف هم الإف نسيني أضغانهم همين إسان نبي في أرم إسلامتي أبا وان ساتل إسانهم باف نسيني هنسين ولو نشاء odoo feene yaa ergamaa kiyya muhammad la'araynaakahum warra kufrii gara'atti qabatee afaanin islaamummaa mul'isu san waan isaan gara'aa qaban si garsiifna si beeysifna falacaraftahum bisiimaahum silaa asxaa yookaa علامة إسانتهم بيتا ولتعرفنهم في لحن القول سيفن كخدا أرم منافق آسا معنى وان إسهان جأنيت بيتا هقا إسان سبرت دبة أكا وان إسلام تقون كيس جرو ديلان دبة أوفآن والله يعلم أعمالكم ربين دلقا تيسن هند نبيخا الرائس قافة ولنبلونكم أبسوها أتئس أججني إسم مكر أوفتين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين هنگا والرئيس نرى جهاد قئي جهاد الرت أبسو beekuu keenya gabroota keenyaa mul'ifnutti wanabluwa akhbaarakum ammallee hanga oduu teessan mul'ifnutti dubbii teenya dhageessaniiti jihaada gootammoo ammallee waan biraa kan nuti itti ajajne jaalattaniiti dalaydammoo hin dalaydanii mul'ifnutti isin mokkoruun oollu inna alladhiina kafaruu warri rabbitti kafaree wasadduu an sabiilillaah karaa rabbiirraa nama dhoowwu washaaqu rasuula kanneen diddaa ergamaa rabbiitiif deeman min bacdi maa tabayyana lahumul hudaa eega karaan qajeello'oo isaanii ifa galee eega islaamni haqaa beekanii dubbii ergamaa rabbii yoo didan yoo dhagayuu didan lan yadurru allaha shay'aa kufrii isaanitiin rabbi miidhuu rasuula isallee miidhuu hin danda'an wasayuxbitu acmaalahum rabbiin dalagaa gaarii isaan dalagan tan akka beelayaa nyaachisu'uu hunda duraa balleessaa sawaaba isi'ii aakhiraatti hin argatan dubbiin tun orma kuffaaraa kan nabi muhammadiin lolu'uuf horii hedduu baasee ashkara kuffaaraa nyaachiseef dhufte kan akka abuu jahlii kan gaafa lola badrii gaala kudhan qalee ashkara nabii lolu nyaachise kan akka suheylii kan gaala kudhan qalee kan akka abulbuxturi'ii kan gaala qaafas qalee akkasuma namni biraa hedduun gaala hedduu qale rabbiin dalagaa san duraa balleesse sawaaba ittiin argatan akkasuma namni ar'a islaama balleessu'uuf horii baasu sawaaba hin argatu yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane axiicu allaha wa axiicu rasuul rabbii fi rasuula dhagayaa ولا تبطلوا أعمالكم دلقات سن شبو دليدني هم بلسنا دلين قرين دلقا بلستي تكا كفرئي تكا كفرؤ نما كفري واني قارن إني دلقي مرت درابد أمو دلين قرين دلقان بلستو sawaaba takkaa galata dalaga'aati balleessiti takka nama garsiifatu'uu dalagu'uu namni nama garsiifatu'uu salaatu sawaaba hin qabu haa tayuu salaanni isaa hin baddu ammoo waan kennataniin dhaaddatuun sawaaba waan kennataniiti balleessiti waan kennataniin dhaaddatuun yoo rabbiin waan gabroottanii kenneen dhaaddatuu taate malee yoo nabiyyiin waan ummata isaatii godhe dubbatuu taate malee yookaa abbaan waan ilmo oo godhe dubbatuu taate malee waan namaa kennaniin dhaaddatuun gaarii miti dalagaa fardi'ii tan akka salaataa eega itti seenanii cabsuun uzri'iin mal'etti hin gayu ammoo sunnaan akkasii miti yoo sunnaa hajji'iiti fi umra'aa taate malee إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ور ربت كفري كرا رب الرا دينا إسرا نما اتسي ثم ماتوا وهم كفار إساني كفارا أمن فلن يغفر الله لهم رب إسانفهن أرارم فلا تهنوا إسن أرم إسلاما هلافنا وتدعوا إلى السلم والتيؤت كفار هيامنا يو إسان يا من ملئ وأنتم الأعلون إسنت إساني أولي hoggaa wal dura dhuftan wanni isinirra jiru dhooytanii humna teessan mul'isu malee koottaa wal taanaa jettanii laafina keessan mul'isuu miti wallaahu ma'akum rabbiin gargaarsa isaatiin isinii wajji jiraa duuba namni rabbii wajji jiru maal dhabe humna diinaa akkamiin sodaata walan yatirakum acmaalakum sawaaba dalagaa keessanii rabbiin hin hir'isu isiniif ida'a malee innama alhayaatu dunyaa jiruun addunyaa jiruu addunyaa sana keessatti addunyaa argatu'uuf dalaguun lacibun walahu tapha waan aakhiraa nama dagachiisu lacibun jechuun waan faayidan ammaa booda faayidan ammaa boodalleen keessa hin jirre lahwun jechuun waan waan irra caalu nama dagachiisu duuba aakhiraa haftu'uu dalaguu dhiisanii waan dhumuuf dalaguun tapha haa tayuu waan aakhiraatti namaa tolu addunyaa tana keessatti dalaguun tapha hin je'amu tapha hin je'amtu sun waan akka ibaada'aati fi waan ibaada'a irratti nama jabeessu dalagu'u sun aakhiraa je'ama وإن تؤمنوا وتتقوا yoo addunyaa tana keessatti rabbitti amantanii rabbuma keessan sodaattanii waan inni jaalatu dalaydanii waan inni jibbu dhiiftan sun waan aakhiraati je'ama yu'tikum ujuurakum rabbiin sawaaba dalagaa keessanii isiniif kenna walaa yas'alkum amwaalakum rabbiin horii keessan hunda baasa'a namaa kennaa isiniin hin je'u hangi kennaa isiniin je'e hanga zaka'aa qofa sun waan isinitti ulfaatuu miti in yas'alkumuuhaa odoo horii keessan hunda isin gaafate kennaa isiniin je'e فيحفكم غافي إسنت جبيس هنغ إسن هركا فتؤت إسن الربر باد تبخلوا ندون أومتني هنكنتا ويخرج أضغانكم دوبة دون أمان تيسا جبا سإسن إسلامك أبدا نمل إفتي مالف lubbuun jaalala horii irratti uumamte nama horii isiin jaalattu kana duraa barbaade ni jibbiti haa antum haa ulaa isin yaa warra na dhagayu تدعون لتنفقوا في سبيل الله qabsoo karaa rabbiitii jecha horii baas'utti yaamamtan sun waanuma dandeessaniini faminkum man yabkhal duuba isinirraa nama waan je'aniin kennuu didee doyn oomutu jira kan karaa rabbii keessatti horii hin baafne ومن يبخل نمني والربين كن جئين كنو ديدين أومي فإنما يبخل عن نفسه لب ما إستدين أومي وان سواب أدو وان سنكن أرجتر إسي هونجسيف والله الغني ربين دريسة هريسنو إساتو إسني كنه وأنتم الفقراء إسن ديغو يوكا هيي جرى ربي هاجموا وان إني جئوا دقايا دلقا ربين دران إسني كنه أما اللي إيسو مكان وان بافتن درن dachaa isinii kennu dachaa godhee isinii kennu wa'in tatawallaw ammoo yoo waan rabbiin isiniin je'u dhagayuu diddanii irraa garagaltan yastabdil qawman ghayrakum isin dhabamsiiseti bakka teessan ummata biraa fidaa thumma laa yakuunuu amthaalakum duuba warri bakka teessan fidu sun akka keessan hin tayu akka isin dubbii rabbii dhagayuu diddanitti hin didanii isaan warra dhagayuu tayan warra waan rabbiin dalagaa je'uun dalagee waan inni dhiisaa je'uun dhiisu. bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti alladhiina kafaruu warri
dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu naa laaffisee takkaa na qunnamsiisee naa laaffisseerraa kajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne shariixa yookaa teepha isaa dhaggeeffatee duuba galanni yookaa faaruun duraa boodattillee kan rabbiiti rahmataa fi nageenyi isaa gabricha isaa nabi muhammadii fi aalii isaati fi asaabaa nabiiti fi warra karaa gaari'iin isaan jala deeme hundaafi wannin waaqni isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooytuu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takkaa dhaggeeffattaniif fayyaa dayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira'arraa rabbii keenyarraa argadhaa sheekh muhammad rashaad كبير عبد الله كبير مميا عمر جارة جلؤ شرشر لقى أربا عفى الله عنه وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yaa afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabreet akkana yaadadhu